thankful for His uh, grace and favor that He has granted to us. And we are prayerfully that the Lord will definitely bless us as He has been doing because He's always very, very faithful towards His people. Last week, uh, the topic was about God's effectual work of salvation. Although we did not uh, complete because of uh, the con- disconnection that we experienced, but uh, I want to thank God that you sent the notes, and uh, it was it's so helpful that once we have the notes with us here, Sundays during our church service, ma- mainly before church service, we have a Bible class a session, go through a teaching such as uh, this one. So we went through in details of God's effectual work of salvation, and uh, we read from Acts chapter 4, verse 1 to 12. But this topic came from verse uh, Acts chapter 4, verse 10 to 11. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you all. Verse 11 This is the stone which was set at nought of your builders, which not of you builders, which is become by we must be saved. So that is very, very powerful statement made by Peter in the presence of the uh, Sanhedrin, over 70 people, leaders from Jewish uh, community. And uh, he emphasized this without fear or favor. We see how courageous preachers must be when we are facing opposition and when at the same time we must say the word of God without contradiction. So that was very blessing, very, very blessing uh, to see Peter preaching in a time of such a very tension place. But uh, he said it. He said it.
Yes.
Uh, we thank God for that. We thank God for that. So whether we have a network full cover throughout the time, we want to ask you to continue sending the notes of each teaching as you normally do. They help us further, even after we are offline. That we are so thankful. Those who are listening, they listen to the recorded messages which we have. So we want to thank God for that. Let us open our service this day uh, by singing and worshiping God, singing to Him songs of praise, songs of worshiping for who He is. Napeza nyimbo bla Lakson. We sing hymn number 33, talking about Jesus Christ's work. It's talking about the blood was shed for us. And there is nothing we can sing rather than about the shedding blood of Jesus Christ, without which there is no language of salvation. There is no message of salvation uh, in the church today. So the blood was shed. The day was darkened. The day our Savior had taken upon himself the sin of his people. And that was the day we see in the scriptures being very very dark day, and uh, sometimes you you feel it was a bad day, but uh, we see it, it's, it was a good day for our redemption, for our Lord Jesus Christ. Unakhetsedwa mwazi.
kulakhetselwa amazinto inu Yesu wayeyobowelamila inobowela mila muntu wopanda mtanda wake womntu yethandize imbuye ntandize ine tunakubo kubonayi yeluto ndikuli ndikuli palo wanu
ndifuna kuza koma zochimwa zanga zochimwa zanga zonse anazipera chikondi chake chikondi chake chonse sindingaziwe ibuye tandize mbuye tandize ine kukonda kukonda iutunde kope pando ndikuli pando wanu ndifuna ndifuna kuza koma linadetserwa linadetserwa zuwa nokufa pakufa iyeyo pakumalira pakumalira ine wakuye wakumvira yo mbuye tandize mbuye tandize ine kukonda kukonda inudu ndikuli pano ndikuli pano wanu Koma bokumbukira, bokumbukira, tata wafulu, wafulu, muyo ndipimba kope, ndipimba kope, chisonile, chisoni chitatu, mbuye tandize, mbuye tandize, iye tukonda kukonda minutu ndikuli pano ndikuli pano wanu ndifuna ndifuna kuza koma zofuna zanga zofuna zanga zonse zantima zantima wanga undizibereka ndizibereka kwai Muyetani, muyetani, zeriye kukonda kukonda inudu ndikuli pano ndikuli pano wanu ndifuna kuza ndize mbuye tandize ine kukonda kukonda inudu ndikuli pano ndikuli pano wanu ndifuna Yes, talking about last, and did and my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote, devote that sacred head for such a worm as I am? Help me, dear Savior, thee to own, and ever faithful be. And when thou sittest on thy throne, O Lord, remember me. Was it for crimes that I had done? He groaned upon the trees. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Well might the sun, well might the sun in darkness hide, and shut his glory in when Christ the mighty Maker died for man, the creature's sin. Thus might I hide my I hid my blushing face whilst his dear cross appears. Dissolve my heart in thankfulness and melt mine eyes to tears. But drops of grief can ne'er repay the debt of the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. That it was all that I can do. To God be all the glory, and uh, we thank God for this day again. As I said earlier on, welcome, brothers and sisters, wherever you are. We now go into the Word of God. Let's bow our heads and pray before I hand over the mic to Brother Ken.
atate mu dzina la mphamvu la yesu khristu tikuyamikani komanso kuthokozani masana wano ndinu wamphamvu zonse komanso okhulupirika mwatitalitsa kutipatsa tsiku ndi nyengo ndi nthawi yopambana iyi kuti ambuye tikhale pamaso pano ndi kuphunzira ndi kupitiriza kuphunzira buku la machitidwe a atumwi limene mwakhamula mfuna ndi miyoyo yathu kwakuya komanso mwa mtengo wace wapatali masana wano ambuye tikupereka nthawi imeneyi kwa inu ndi kuti muimene aye mtumiki wanu mbalekeni amene adzakhala akulankhula ndi kuphunzitsa komanso ambuye mutitonse amene timo mano kumva ndikuti timene tikamva ndi kuimamo mawu anu akatiumbe ndi kukhala chimodzi mwene mufuna mulungu wamphamvu zonse lilemekezeke ndi kutamandika dzina lanu mwa yesu khristu mpulumutsi wathu amen all right over to you
Thank you very much. Let's take our Bibles. Let's take our Bibles and look together in Acts chapter 4. And if you would, I would like you to read from verse 10 down to verse 22. And I want to speak with you today on preaching the gospel without compromise. What is it to preach the gospel without compromise?
tiye ndiwerenge mabuku athu tsekule mabuku athu machitidwe atumwi chapter 4 kuyambira verse 10 kukalekera verse 22 mutu wa phunziro lathu la tsiku lalero ndiwo kulalikira mawu a mulungu mopanda kulinyengerera kapena mopanda mawu aja kuwasanganiza kuti akhale wopepuka koma chifukwa chabwino chikhala chona kuti kulalikira kulalikira mawu a mulungu mopanda kunyengerera machitidwe atumwi chapter 4 verse 10 22 brother Laxon.
vesi yake yatera zizindikirani inu nonse ndi anthu onse a israeli kuti m'dzina la yesu khristu mnazarayo amene inu munapachika pa mtanda amene mulungu anamuukitsa kwa akufa mwa iyeyu munthuyu ayimirirapo pamaso panu wamoyo iye ndiye mwalawu woyesedwa wopanda pache ndinu womanga nyumba umene unayesedwa mutu wa pangodya ndipo palibe chipulumutso mwa wina aliyense pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lopatsidwa mwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nawo koma pakuona kulimbika mtima kwa petro ndi yohane ndipo ndipo ndipo pozindikira kuti ndiwo anthu osaphunzira ndi opulukira anazizwa ndipo ana- anawazindikira kuti adakhala pamodzi ndi yesu ndipotu pakuona munthu wochiritsidwayo ali kuyimirira pamodzi nawo analibe kanthu kakunena kotsutsa kotsutsa 15 koma pamene anawalamulira iwo achoke m'bwalo la akulu ananena wina ndi mnzake kuti tidzawachitira chiyani anthu awa pakutitu chionekera kwa onse akukhala mu yerusalemu kuti chizindikiro cho- chozindikirika chachitidwa ndi iwo ndipo sitingathe kuka- kukana koma tiwaopse asalankhulenso m'dzina ili la kuti chisabukenso kwa anthu ndipo anawayitana nawalamulira kuti asanene konse kapena kuphunzitsa m'dzina la yesu koma petro ndi yohane anayankha nati kwa iwo weruzani ngati nkwabwino pamaso pa mulungu kumvera inu kuposa mulungu pakuti sitingathe ife kuleka kula- kulankhula zimene tinaziona ndi kuzimva koma mmene anawaopsanso anawamasula osapeza kanthu kakuwalanga kakuwalanga chifukwa cha anthu pakuti onse analemekeza chifukwa cha chomwe chinachitika vesi lomaliza pakuti anali wa zaka zake zoposa makumi anayi munthuyo amene chizindikiro chinamchiritsa chinachitidwa kwa iye okay All right. So the question that we're asking is if the gospel is so plainly set forth in scripture as it is, why is it that those that preach don't preach it?
munapanga kale funso loti ngati uthenga wabwino uli chiwonekere momwe ukuonekera m'malembamu monga mmene ukuonekeramo mwachiwonekere nanga chifukwa nchani iwo amene amalalikira samalalikira mmene umaonekera uthengawo mwachimvekere chotero On the opposite side of the coin, why is it that some do? What what makes the difference? This, the scriptures are the same. These to whom Peter was addressing this word, they had the scriptures. They were the guardians of the of the scriptures. To to in that day they didn't have printing presses, so to to be able to get a copy of the scriptures or hear it, hear it read, they had to go to these synagogues where these men were leaders and, and the word was read. And yet the message that Peter is declaring unto them from the very same scriptures was diametrically opposed to what they believed.
komanso paliso ena amene tikhoza kulankhula kuti pamene ena sakulalikira uthengawo mmene ukumvekera chimvekere chotero aliponso ena amene akulalikira mwa chimvekere monga mmene ukuonekera apapa tikuona mmene petro adalalikira uthenga wabwino kwa anthu ah, popeza nthawi imene amalalikira petuloyo mawu a mulungu ankalalikidwa m'masunagoge chifukwa anthu amapita kumeneko kukamvetsera uthenga wabwino ndiye nanga chifukwa nchani kuti petro atalalikira uthenga wa mtundu umenewu kumasunagoge komweko kumene amalalikidwako adadzapezeka kuti uthenga umene amalalikira petulo ana- unatsutsana kwambiri ndi umene adazolera kuumva tsiku ndi tsiku kumasunagogeko chifukwa chake nchani panali kusu- kutsutsana koteroko kwa uthenga wabwino umene umalalikidwako So that's what we're attempting to, to answer today. Well, we know the reason. If we study the scriptures, it's possible to read this Bible, even as I did for years, and yet read it blindly. Read it, it takes the light of the Spirit of God to be able to see that these scriptures are spiritual and that they have to do with the Lord Jesus Christ.
ndi zimene tikufanira lero lino tiyankhe ndipo yankho lake likhoza kuonekeratu kuna kuti nzoonadi ngakhale kuti munthu akhoza kukhala ndi mwayi wowerenga mawu a mulungu monga tonse timawawerengera komanso ngakhale ineyo ndakhala ndiwerenga zaka zambirimbiri akhoza kumawerenga u- baibulo lomweli uthenga osauona momwemo koma zimatengera kuti mulungu atakutsekula maso ako ukhoza kumawerenga ndi kumaona mwachiwonekere uthenga umene walembedwa pokhapokha mulungu akafuna kuti zimene adafuna iye kuti zilembedwe zija iweyo uzionemo So that's the very first thing we see here in Acts 4 and verse 10 when it comes to this matter of preaching the gospel without po- compromise. Why do some preach the Mhm.
gospel as it's revealed here in the scripture? Well, he says, be it known unto you all. Pe- Peter is preaching what was made known to him. That's why he's preaching what he is.
ichichi chimene tikufuna lero lino chionekere ndi ku- ti- tingathe kuchizindikira kumvetsetsa kuna kuti pa nthawi imene petulo amalalikira uthenga wabwino ndi mmene tikuonera kuti adayamba kulankhulira kuti ichi chidziwika pa vesi lake la 10 pamene akulankhula kuti zindikirani inu nonse kuti anthu onse a israeli ah, mawu oti zindikirani kapena kuti izi zidziwike kwa inuyo zindikire izi aisraeli ndiye kuti petulo amalalikira uthenga umene udafunika kuti aisraeli audziwe ndipo ayona kuti zindikirani aisraeli nonse za ichi But to others, that's why he says, be it known unto you all. You see, whether men believe the gospel or not, we are to declare it just as it has been revealed in God's word. So this is a very strong statement that Peter makes from the beginning, which shows that he is declaring the scriptures, preaching the gospel without compromise.
pamene pamene akunena kuti kwa anthu ena iye akulankhula kuda kuti zidziwike kwa inu za ichi chimene mufuna kuti muchidziwe pamene kwa anthu ena zikuoneka kuti sizikhala zoteka kuti azidziwe ndi pamene pakuoneka kuti iyeyu petuloyu anakhala akufuna kuti azilali- alalikire uthenga umene amalalikira pamenepa opanda kunyengera china chilichonse koma kuti awazindikiritse iwo amene anali kumumva chimene chimasoweka kuti achidziwe kuchokera kwa iye mmene atalalikire uthenga wabwino I will tell you that none will ever preach the gospel of the Lord Jesus Christ without compromise unless God Himself has been pleased to reveal Christ in them. You can't preach what you don't know.
Ndingathe kutsimikira tikumbukizani pano kuti palibe munthu akhoza kulalikira uthenga wa mulungu umo amene akhoza kulalikira uthenga wa mulungu mosanyengerera pokhapokhapo ngati mulungu mwini wakeyo atafuto- atamuwuza uthenga umene iye ayenekera kulalikira koma kuwapata mulungu kuonetsera uthenga umene ufunika kulalikira chifukwa sungathe kulalikira chimene siuchidziwa iyayi See, what Peter is declaring here before these religious elders of the day, they would have to be scratching their head and wondering how it is that he could so boldly stand there and preach. And notice, preach without compromise. He didn't, he could have stood up and, when they asked him, how is this man healed? He could have stood up and said that by the name of Jehovah God, this man stands whole before you today. And they wouldn't have had a problem. But he said, By the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. He was very specific. And that's what it is to preach the gospel without compromise. No holding back.
pamene iye amayima kuti ayambe kulalikira nthawi imeneyoyo sikuti adavutika nazo kuti pomwe yankha anena kuti chani anafu- an- atafunsafunsa kuti kodi iwe wamuchiritsa munthu ameneyu motani akadayankha kuti a tamuchiritsa munthu ameneyo mu dzina la yehova padalibe futo lina lililonse limene akuluakulu amene likanavuta iya koma pamene pada- padadabwitsa anthu amenewa kuna kuti kodi munthu ameneyo wazitenga kuti nzeru ndi mphamvu za zikulu zoterezi zakuti akhoza kulalikira uthenga wabwino umene umvekera akuti kuyankha kwake madayankhira kuti iye adayankhana kuti mu dzina la yesu khristu mnazarayo amene inu mudampachika pa mtanda pamene pamene padawadabwitsa kuti iyeyu akulimba mtima bwanji kulalikira za mphamvu zazikulu zoterezi wazitenga kuti mphamvu zake wazitenga kuti nzeru zake ndi pamene padali uthenga umene udali wosanyengerera We've all heard preachers stand up and preach with authority and say to the people, be it known unto you. And yet they're preaching things that they know nothing of. Here, if you ask, well, how is it that, that it was made known to you, Peter? That's where we can go back again and see in Matthew chapter 16 how the Lord himself testified of Peter that he was one of his. I was saying that when we all know preachers who will stand up and say to the people, be it known unto you in a way of authority, and yet they themselves know not what they speak.
nthawi zambiri pamene anthu olalikira atayima pamaso pa anthu olamulira amphamvu ndi oopsa amene alipo angati atakhala kuti akafe amene pajapo kuda kuti zindikirani inu nonse pamene angafe amene pajapo kupeza kuti munthu uti alibe chimene afuna ati anene pakati pa anthu akuluakulu ngati pamene mugozaona zomvetsa chisoni motani kuti munthu pamaso pa anthu amphamvu kuona kuti ndikufuna kuti muzindikire ichi kaya chimene ufuna kuti anthu azindikirecho ulibenso choti ulankhule zikhoza kukhala zomvetsa chisoni mwa mtundu wanji Christ called them blind leaders of the blind. Are you, are you hearing it okay?
amenewa ambuye yesu Christ called them blind leaders of the blind.
atsogoleri amenewa ambuye yesu adatchula kuti ndi atsogoleri atsogoleri wotsogolera anthu akhungu iwo wala akhungu ndikukhalanso atsogoleriso anthu akhungu You can picture blind, a group of blind people walking around and their leader is blind. Christ said they, they, in following that leader, they all fall in the ditch.
mungatoganize lokha kuti atsogolera akhungu ndi akufuna kuti atsogolera anthu anzawo ena amene sala akhungu So the question is, how was it made known to Peter? When he says, be it known unto you all and to all the people of Israel, how was it made known to Peter? That's where we can see that in Matthew 16.
pamene petro amanena kuti ichi chidziwike kwa anthu ena nonse petro pamene popo akhoza kuoneka kuti akulankhula molingana ndi chimene chikuonekera pa mateyu chapter 16 This was where there were many in Christ's day, just like today, who were making commentary about him, who he was and why he came and what he was about. Just like today, there's, there's a thousand opinions about the Lord Jesus Christ.
zili ngati mmene lero titati tingoonera kuti odi anthu amati chiyani akamalankhulana ndi kumva za yesu khristu pali malingaliro mazana namazana awa anthu amene amamva amaganiza amati yesu khristu ali titati tifunsane ali ndi maganizo ambiri ali ndi mayankho ambiri okhudzana ndi chimene akufuna kuti akanene kuti yesu ndi ndani
But to preach the gospel without compromise is not, is, is, it's not to preach the common Jesus. It's not to preach the popular Jesus. There's a lot of that today, but that's not what it is to preach the gospel without compromise. There is a specific Lord Jesus Christ that we preach.
tikamati kulalikirwa uthenga wabwino wopanda kunyengerera sikutilankhula za yesu khristu amene amatchukatchuka ndi anthu amaongo- amaongolankhula ma- m- mphambano za njira zonsezi iyayo pali ndi tikulankhula za mbuye wathu yesu khristu amene ali wolemekezeka koma wopanda kunyengerera ndipo mawu ake amene munthu angalankhule kawirikawiri kwa alankhula amalankhula ndi mphamvu ndi ulamuliro ndipo amalankhulidwa ngakhale kwa anthu akuluakulu amene akumva ndi kufika pa chapo odabwa kuti kudaziphunzira kuti chifukwa amakhala mawu akulu osakhala yesu amene anthu akumva kutchula kuti yesu yesuyu ngati akutchula kamwana kakang'ono ka munthu wa mulungu ayi
You see, we have to put ourselves in Peter's place here in preaching to these, this Sanhedrin. This, these were 70 of your top religious leaders uh, in Israel in the day, and they had heard of Jesus, but at the same time they had seen him crucified, and in their minds he was dead and gone. And there was a group there, the Sadducees, that didn't believe in the resurrection. And all of these points Peter touches on when he says, be it known unto you. He's not holding back, but these men all had their opinions about who he was, but they all saw him as being a, a traitor. They saw him as being nothing but a, uh, an imposter. And so they were glad to be rid of him. But now Peter declares unto them again who he is.
ndiye mutaona chithunzithunzi chakuti petro akulalikira ku anthu 70 amene ali atsogoleri akuluakulu a chipembedzo chiyuda ndi fuko lonse la chiyuda atasonkhana mchika chisichicha petro ali kulalikira mmene muja uthenga wamphamvu anthu amene amalalikira petrowa ndi aja amene amakhulupirira kuti yesu khristu zinapha ndipo tidamuyika m'manda ndipo pena adayikidwa m'manda basi adakhulupirira zoti kuti sadauke komanso padali gulu la saduki pomwepo amene samakhulupirira kuti munthu amauka kwa akufa nawonso adali pomwepo kumva petro ali nkulalikira chifukwa cha petro polalikira adaphatikiza kapena kuti adakhudza anthu onsewo wani anakhudza ntchito imene iwowo anapanga yomwe ndi kupha yesu anakhudza maganizo a anthu awa omwe ndi asfali- asaduki amene amakhulupirira kuti kube kuuka kwa akufa ndiye iyeyo petro adalalikira kwa awuza poyera kuna kuti mudamupha yesu khristu koma mulungu adamuutsa kuchokera kwa akufa kwayika poyera kuna kuti iwo amene adamuphawo amaganiza kuti waferatu yesu khristu adauka kwa akufa kwayika poyera iwo amene amakhulupirira kuti kube kuuka kwa akufa akhulupirire ndipo atsimikize kuti kuuka kwa akufa kulipo mwa yesu khristu kumene kudali kulalikira kwa ulamuliro kumene amadziwa kuti mmene akulalikiramo anthu amene ali kuwamvawo akuluakulu amenewawo akhumudwa chifukwa chimene iwo amachiyembekezera kuti petro alalikira
There is a Jesus, little J E S U S, that some will preach and it doesn't cause any difficulty at all. He's popular. They preach him in such a way as to make him palatable to people. They, people like that Jesus. That's the kind they want to hear. But it was no different in Christ's day. There were many different interpretations as to who he is. And, and Matthew sixteen thirteen, the Lord addresses that when he, when he asks his disciples, whom do men say that I, the son of man, am? That's a good question. Who, when we see people, who do you say he is?
pali yesu amene anthu amamtchula kwambiri pa dziko lapansi kungokhala ngati akutchula mwana yesu basi kungotchula ka mwana wina wake dzina lake yesu basi ndi amene anthu amamukonda kwambiri kuseweretsa ndipolo dzina lake amalikonda kwambiri kuliseweretsa pena paliponse pamene akukhala kapena pamene asonkhana koma pano tili i pe- yambuye wathu yesu khristu amene adafunsa pa mateyu chapter 16 verse 2 13 anafuna kuti vuto limene lili alichita adresi alilankhule a- a- a- amvetsetse wanthu kuti kodi anthu amanena kuti mwana wa munthu ndani chifukwa afuna adziwe kuna kuti pali kusiyana pakati pa yesu amene anthu akumutchula m'makonamo ndi m'ma- m'miragamo ndi yesu amene iye mwini wake amadziwa kuti iyeyo ali ndiye chimene iye adafunsa funso limene lili pamenepo kuti kodi wanthu amati mwana wa munthu ndani
And you can see they said, so the disciples were aware of these different opinions, just as we are today. If I were to sat, sit down and you and I, uh, all of us put together our, our, our minds, we could come up with a long list of of different opinions of Jesus Christ today. There, there, there are as many as there are men and women in the world. Different opinions.
Ah, ndimene tikuonera apapo kuti padali malingaliro osiyanasiyana ochokera ku anthu chimodzimodzi lochekera tikhale pansi mdine kuti tiyambofunsa maganizo a anthu kuti tatifotokozerani kodi yesu ni ndani kwenikweni lisi timene titi tikhale nayo ya anthu amene atatiyankhe kuti yesu ndi chakuti chakuti mmene atafotokozeni ikhala yayitali kwambiri ndi mmene anthu alili monga mmene anthu pa dziko lapansi amakhalira akamapanga kafukufuku wofuna kudziwa munthu wina kapena chinthu china amapereka ma ah, malingaliro awo osiyanasiyana pa chinthu chimene chomwe wakuchidziwira When I was in Ivory Coast, the little town where I first began to work, there was a little congregation across the, the, the road from where I lived. And every morning at five o'clock, their leader, all dressed in white, they called him the Pawaba. He would lead this small group. Everybody came dressed in white in bare feet and they had wrapped up in a white grave uh, cloth a Bible. And they would walk in and they'd light candles and they'd do all these things. And one day I was talking to them to ask them what their religion was about. And they, they said, we get up every morning to mourn the death of Jesus because had they not killed him, the day would have come when he would have come to Africa and he would have delivered us from our poverty but because they killed him, now we're suffering in poverty. And so this is our way of lamenting his death. That was their view of Jesus.
amene nali ku ivory coast pakataonekera kake kang'ono mala amene ndimakhalawo ndayandikana ndithu ndi anthu amene amasonkhana adali ndi kam- kampingo kakang'ono ndiye mudali anthu amene amavala zoyera mamawa oliwonse ndiye amavala zoyera thupi lonse ndiye amatenga makandulo awo nkumayatsa nkumayenda mu msewu mammawa ndikumayimba mu msewu amene muja akuyenda ndiye ndadzafufuza kuti ndidziwe kuti anthu ameneyo awa ndi achipembedzo chanji ndiye yankho limene ndinadzaaameneyo ndaliona kuda kuti ndi achipembedzo chimene ah, amachitchula kuti iwo wachitchula dzina lake ah, pawapa ndiye kuti chipembedzo chimenechichi mamawa oliwonse chemadzuka ndikumayenda m'mbali mwa msewu ndiyatafunsa chifukwa chake ndichani timapanga zimenezo akuti timapanga- timapanga zimenezi chifukwa choti ah, timafuna tizilira maliro ambuye yesu khristu chifukwa yesu akanapanda kumupha anthuwa akanakhala ku israeli kuja mwina akanafikanso ku Afrika. ndi akanafika kuno ku africa akanatichotsera mavuto athu aumphawiwa chifukwa umphawi wakhala wativuta kwambiri yesu akanabwera kuno kachotsa umphawi umenewo koma momwe adakupha msanga ku israeli ndi aya papa timangonesa chikondi cha athu wa ife kuti ambuye mkanakhala asanakupheni mukanabwera kuno mkanatiwombola mavuto aumphawi U- iwawo kampingo mpingo wawowo mmene alili ndi mmene amaganizira za yesu khristu ndipo ndi mmene iwowo maganizo ndi chikhulupiriro chawo chida- chida- chidapangidwira pa za yesu awowo ni opinion yawo
And I dare say if after this meeting, a couple of you went out onto the streets there in Lilongwe and took you a piece of paper with a pen and a, a clipboard and just stopped randomly different people and asked them, who do you say that Jesus, the son of man is? You would get a variety of opinions from those that say, I don't even believe he existed to some who say, well, he came and tried to save everybody in the world, but alas, they crucified him. You have all kinds of opinions.
ngati munakhala mu mzinda ngati mmene lili walilonga unotenga pepala ndi cholembera ndikungoyima mphambano ya njirapo ndikukhala pamene pajapo kumafunsa wanthu ndikuona kuti tatiuzeni kodi inu yesu khristu mmati ndi ndani mmakhulupirira bwanji za yesu khristu ndikuuzeni kuti muzoona pamene popo mukhala mutalemba lisiti yayitali kwambiri zokhudzana ndi yesu khristu ameneyo
You see why it's necessary for those of us that the Lord has taught to be specific. We have to preach a particular Christ, one of the scriptures. Otherwise, it can't be known. You know that when Peter says, be it known unto you, He, he knows what their persuasion is. He knows they are already contrary to this Christ. And yet he does not compromise. He, Mm.
he declares him using every word they detested. Jesus of Nazareth, whom you have crucified. He didn't hold back.
Mm. N'chifukwa chake ndimatenese ulawuli mpofunika kuti pene tikulalikira tizilalikira wapanda kunyengerera tizilalikira somo masula bwino chifukwa yesu amene ingalitira mulalikira bwino akhoza odziwidwa ndiwo anthu chifukwa ake petro akuna kuti chidziwike ichi kwa inuyo kutanthauza kuti pamene munthu angalalikire bwino yesu khristu amene akhoza anthu kumutani kumudziwa Nji- m- kuti- koma kuti amudziwe ndipo kapakapo munthu wina amene akhoza kulalikirayo amasulire bwino alankhule bwino aphunzitse bwino kuti anthu akamudziwe bwino yesu amene ali mmalemba uyu ndiye kuti anthu akhale mwayi womudziwa
You won't make many friends, but we're not in the business of preaching the gospel to make friends. What we're in the business is to exalt and declare the Lord Jesus Christ just as he's revealed in scripture, whether men believe him or not.
sititofunira kukhala ndi anzathu ambiri amene amatidziwa pene timadziwa koma ife tinenge olalikira uthenga wabwino monga mmene walili kuti anthu ofunika kumudziwawo akamudziwe yesu khristuyo osakhala kuti ife tingopanana obwenzi chifukwa chofuna kukhala abwenzi wathu angakhale yesu khristu sakumudziwa yani
That's why the apostle Paul in preaching to the Romans said, I am not ashamed of the gospel of Christ. There's much to be ashamed of in religion and in men's traditions and what they do in the name of Christ. But Paul says, I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. God does not save sinners in any other way but through the uncompromising gospel of the Lord Jesus Christ.
nchifukwa paulo adalankhula ku mpingo kwa aroma kwa alembera kuti kuti sitichita nawo manyazi uthenga wabwino pali zambiri zimene anthu zimachititsa manyazi tikafika pa nkhani yokhudzana ndi kufalitsa uthenga wabwino muli zambiri zimene chipembedzo chimachititsa manyazi koma paulo akunena kuti ine sitichita nawo manyazi uthenga wabwino chifukwa uli mphamvu ya mulungu yopulumutsa munthu wochimwa palibe njira ina iliyonse imene mulungu amagwiritsa ntchito pofuna kupulumutsa munthu wochimwa kuposa kulalikira uthenga wabwino mosanyengerera umene ufunika kuti anthu ofuna kuti apulumutsidwewo aumve
And that's the precision that our Lord brings them to consider even here in Matthew 16 when they answered, when he asked, whom do men say that I, the son of man am? Verse 14 of Matthew 16, they said, some say that thou art John the Baptist. Now you remember, John the Baptist had already been killed. So in seeing Christ, seeing the miracles that he was doing, they thought, well, Maybe it's John the Baptist come back from the dead.
chifukwa pofuna pofuna ku- kukhala ndi chithunzi cholondola adafunsa anthu amene achakuti amati mwana wa munthu ndani tapali vesi 14 la chaputala 16 ya mateyo ali ndipo adanena ena anati yohane mbatizi ino tangolinda yani pa nthawi imene amayankha mafunso awako pamene amene amafunsafunsoyi ambuye yesu nkuti yohane mbatizi adaphedwa kale koma tsono ngakhale kudali chikuti yohane mbatizi adafa kale Ah, kwa anthuwo aulamala kuti "Ih, popeza akuchita zozizwa ngeti mwina nkuthenga kuti uyunso mwine ndi yohane mauja watani wauka kwa akufa tsono tizingoti basi ameneyo ndi yohane mbatizi mwere ndiye kuti yesu sakumutani pamenepo sakumudziwanso
And some said Elias or Elijah. You know, in the Old Testament, it was said that in the latter days God would send Elijah. Well, actually, the scriptures, Christ said that if you will believe it, John the Baptist was the one who was that Elijah who was to come. He was raised in the spirit of Elijah. But some thought that, well, this is the fulfillment of the Old Testament prophecy that Elijah should come, and so maybe this is Elijah.
Mm. pamene enanso adanena kuti wena amene amali afaneni eh, amene ena amene amali yesu afaneni batizi wena kuti ah, ameneyu ndi Eliya mukudziwa kumene amachita ngayichi chifukwa kuti alembedwa m'chipangano chakale kuti Eliya adzabweranso kumapeto kwa masiku indedi ndi Yesu Khristu adalankhula kuti ino amene mmakhulupirira Eliya adzabweranso Eliya ayo adabwera kale amatanthauza za Yohane Mbatizi yemweyo chifukwa mzimu wake wa Eliya ndumene udadzabwera mwa yohane mbatizi pamene adabadwa ndiye anthu ndithu kagulu ka wanthu adali ndi opiniyoni kuna kuti yesu khristu akhoza kukhala ndani eliya
The point that we need to see here is that these were people who were zealous for the scriptures. They read the scriptures. Like, for example, in Malachi chapter 4 and verse 5, if you just go back one book from Matthew, the last book of the Old Testament, in Malachi chapter 4 and verse 5, it says, I will, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So these were people that were reading the scriptures and thought, oh, okay, well, maybe this is Elijah.
anthu arusudu adali anthu oti bwanji adali anthu achangu ndi malemba adali anthu amene adali ndi khama posanthula malemba nkhani ngati imeneyi ayikupezeka bwino lomwe ku ah, Ma- malaki malaki chapter cha malaki chapter 4 vesi yake ya 5 taonani ndidzakutumizirani eliya mneneri lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la yehova ndiye kuti twadala atawerenga kuna kuti eliya adzabweranso ye kumapeto kwa nthawi ina yake ndiye kuti anthuwa adali wosanthula kwambiri mmalemba kwambiri
And this, this particular interpretation, when they said, some say you're Elijah, for some reason it was very popular. Because in Matthew chapter 17, when they had seen Christ transfigured on the mount, that, the, that he was glorified before their eyes, when they came off the mount, the Lord said to them in verse 9, Tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. And you see their question they asked, his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must come first? You see? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall come first and restore all things. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise also the Son of Man suffer of them. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. You see why the Lord is, is malingaliro amene teaching them.
malingaliro amene awo adali wotchuka kwambiri pakati pa anthu amene ankasanthula malemba masiku amenewo mukapita ku mateyu chapter 17 kuti muyambire vesi yake yanayini muone zokambirana zimene zili pamenepo pamene ambuye yesu khristu adatembenuka pa phiri nasandulitsa maonekedwe ake pa vesi yanene ali ndipo pamene adali kutsika pa phiri yesu adawalangiza iwo kuti musakawuze munthu choonekacho kufikira mwana wa munthu adzauka kwa akufa amauza ophunzira wake vesi 10 ndipo ophunzira aja adamufunsa nanena ndipo bwanji alembi amanena kuti eliya ndiye atsogolere kudza ngati yomwe cha eliya ichi kuti alembi amanena kuti eliya ndi amene adzabwere patsogolo adzatsogolere kudza vesi 7 ndipo yesu kapena kuti ndipo iye adayankha nati eliya akudzatu nadzabwezera zinthu zonse vesi 12 koma ndinena kwa inu kuti eliya anadza kale ndipo iwo sadamdziwa iwo sadamdziwe sadamdziwa iye koma anamuchitira zonse zimene adazifuna iwo ndipo chonchonso mwana wa munthu adzazunzidwa ndi iwo vesi 13 pomwepo ophunzira adazindikira kuti analankhula nawo za yohane mbatizi pamene iye amayankha za- za eliyapo ndi mmene adafotokozera kuti eliya anabwera kale ndipo adamuchitira zonse zimene iwo amafuna kuti amuchitire nkhanza zina zonse ndiponso zimene adamuchitirazo mwana wa munthu naye yesuyo adzamuchitira chimodzimodzi ophunzira adazindikira nkhani iyi ndiye kuti amanena ya ndani ya Eli- ya yohane mbatizi
I dare say what we're seeing here is that when natural men with, with natural minds read the scriptures, they're going to come up with all kinds of interpretations, but they will never see Christ unless Christ himself is pleased to reveal himself in them. They're blind. We were blind.
chimene tinganene apa nchoonana kuti munthu mwayi ali nawo ndithu maso a munthu akhoza kuwerenga malemba ndi kuwasanthula mpaka na kuwerenga ndi kuwerenga ndi kuwerenga ndi kuwerenga mpaka na zinthu mtsukupa ziwerenga komatu maso amene akuwerengawo ndi maso achilengedwe awawa awa amene tinawowa maso athupi maso athupi baibulo amaliwerenga baibulo amalitsatira kumaliwerenga kunolongo komatu kuti uzindikire kuti uzindikire una kuti apapa ndikuwerenga apa pali yesu khristu zimatengeranso ndithu kuti mulungu avumbulutse ndi kutsegula maso akowo kuti iweyo uone kuti zimene ukuwerengazo akutanthauza yesu koma nanga tisimatengera kuvumbulutsidwa vumbulutso lililonse mawu a mulungu wawerenga ndi mawu achilengedwe ma, maso achilengedwe koma maso achilengedwewo saona mulungu pa zimene ukuwerenga zimene anthu ena mwa vumbulutso amaonamo mulungu pa zomwezo
Brother James, you think about the hours. I know that you sat and were taught and maybe preached and myself too on prophecy, how we take different scriptures and try to see how they fit with Israel and what's going on and the signs of the times and who are the two witnesses in Revelation and when would the end be and all these things except for we missed what it says in Revelation chapter 1 and verse 1, the revelation of Jesus Christ. That's who it's all about.
jesus But you, you can't, and that's why Peter says, be it known unto you. He's talking to men who prided themselves in knowing the scriptures, but they missed Christ.
Mm. mukudziwa brother james unikakhale ineyo mmene tidasanthulira mwa mulungu m'maphunziro osiyanasiyana ukhozodziwa zinthu zambiri mwachitsanzo mboni ziwiri za m'buku la machitidwe ame za m'buku la chivumbulutso zimene ndithu zimadziwika anthu kumazipatsa mayina ndikumadziwa zinthu zambiri kuti zinthu zimene ukhozozoa kuti uyuyu apa ndiwakuti ndiwakuti ndikungowadziwa anthu womuchilengedwe mmene alero koma ngati uphonye ma chivumbulutso chapter 1 verse 1 imene ikunena kuti chivumbulutso cha mbuye wathu yesu khristu zonse zimene tiwerenge ndikuziona kuti chivumbulutso muja ukhala utawerenga zopanda tanthauzo ukhala utawerenga za anthu ena osadziwa kuti yesu ndiye mwini wake chivumbulutso
This is why, by God's grace, we have to be distinct and clear every time we speak because there is a lot of ignorance out there. And when people come and sit and listen to us, we can't even imagine or suppose that they, that because they're there listening to us, that the Lord has opened their eyes. We always have blind, unconverted people in our midst. And we have to be just as forceful in declaring Christ as Peter was before his religious generation, be it known unto you.
mchifukwa chake ife tiyenekera kulalikira komanso tiyenekera kuphunzitsa komanso tiyenekera kuzindikira poyera kunena kuti ndi chifuniro chake cha mulungu chimene chingatithandize kumvetsetsa ndi kuzindikira zimene zidabisika mmenemu ndi kuzilalikira monga mmene zilili kuti anthu akadziwe kuti ichi chiyenekera kudziwika kwathu monga atalankhula petulo kuti zindikirani inu chifukwa zofuna kuti anthu azizindikira ngati sizitengera kuti mulungu atithandiza ndi kutitsegula maso athu kuti tikaone ndi kuzindikira ndi mtima wa zinthu zimene wazibisa mulungu kuti tikazidziwe ndithu palibe chimene tingalalikire ndipo mulungu atithandize kuzimvetsa ndi kuzizindikira ndipo anthu imvera amene amabwera akhoza umabwera inu umakhana ulimodzi umamihana ulimodzi inu nkumuona kuti awa zonse adazizindikira ndipo inu mwina ndinu amene mukuti amene adazizindikira koma asanazizindikire sakuzidziwa ndipo sakuziona zimene zili malemba ngati mulungu sawa nditsewo kuti azione zimene zili m'malemba zokutsewowo
When the Lord first moved me back here to the United States and I began to preach the gospel here in Shreveport, there was an older preacher that had been preaching in this area for some 50 years. He's about, he was about an hour or so north of us here. And I remember he came to visit me one day and, uh, sitting in my, in my house, he told me, he said, Ken, you would be surprised at what people truly believe that sit under you even after 50 years of preaching Christ to them. He told me, he said, I don't even know what my wife really believes. He said, she comes, she sits, she listens, she nods her head, she, she's never given me any disagreement, but I can't even vouch for her that the Lord has been pleased to reveal himself in her. And sure enough, when, when he passed away, his wife went back into false religion. So we don't know. People can sit for a long time under this message and give a head agreement to it and boast in knowing the scriptures and yet never have had Christ revealed in them. That's, that's a judgment.
Ah, akuti nditangobwera kuno ku shreveport zaka zambiri zapitazo ndinadzapeza kuti padali munthu wina wake amene amalalikira uthenga wabwino dera la kuno ndipo adali ndithu atalalikira zaka zopitira 50 ndipo adali munthu wamkulu ndithu nzeru zake komanso mu msiku ndiye munthu awina ake adadzabwera ku nyumba tinakhala tikucheza kumene kucha ndiye anene kuti ayi ndadziwa kuti wayamba ntchito imene mukulalikira kunoyo koma chimene ndingathe kukuwuza ndichi ngakhale kuti alalikira uthenga wabwino patatha zaka 50 ukulalikira 50 years ukulalikira sudzadziwabe kuti anthu amene walalikirawo anakhulupirira zimene wamalalikirazo Hmm. sudzadziwabe kuti anthu 50 years imene wamalalikira tsiku ndi tsiku anthu amenewo sudzadziwabe kuti zimene wamalalikirazo tsiku ndi tsiku anthuwo anazikhulupirira komanso adapitirira kunena kunena kuti angakhala akazi anga ineyo amene ali akazi anga ineyo ndimakhala nawo limodzi amapita ku chalichi ndine pamodzi amakhala pasi apo ine nkumalalikira ndikumagwedeza mutu wawo ndikumakhala kuti tigwirizana ndithu sananditsutsepo tsiku lina olo limodzi pa uthenga umene ndikulalikira amagwirizana ndi mfundo iliyonse imene ndikulalikira ndipo ndima zimaona kuti tili limodzi koma mpaka na pano silingathe kunena kuti akazi angawo amakhulupirira uthenga wabwino sindikhulupirira ndipo adi monga mwa mawu awo akulu amene wawo abusa amene wawo akazi awowo atafa Ai, abambo watamalira abusa awo atamalira vaakazi adasiya mpingo umene amalalikira amuna uja ndi uthenga wabwino umene amalalikira amuna awo uja ndi ukamba chipembedzo china chonyenganso ngaticho ndi mmene akaza mmene tilili ngati mmene tilili ineyo pano nditangoti ndafa akazi ake ndikukamba katolika mmene tilili ineyo panoma pano akazi anga ine kunaliwe mmene alili abanda awo akazawo awalira kukamba ziyoni utatha kulalikira zaka zonse amakumva okulalikira inako basi kupeza kuti wakumbofa alokamba angilikani akaziwako
See, we're studying here how it was that Peter could stand and say, be it known unto you with, without compromise. Well, it's because the Lord himself would not leave him alone, would not leave him to be part of this religion. But there were, there were many views. The next one we read in Matthew 16, 14 is others say, well, Jeremiah, Jeremiah or one of the other prophets.
chifukwa pamene tayima ife pamene paulo akulankhula pa vesi yake ya 10 iji zindikirani kuti chidziwike kwa inuyo izinthu zinzoti zimachitodziwika pakhale wina amene akhoza kuzipanga kuti zizindikirike ngati simapezeka wina wozipanga kuti zizindikirike kwa amene afunika kuti azindikire akhala osazindikire mpaka na muyaya moyo wake wonse koma zipezeka kuti wina ayazindikire nchifukwa chake wena apapa m'matayo muja tikuwerenga akutiuza kuti wena yesu khristu adati ndi yohane wena adati eliya komanso akupitiriza kuti wena akuti ndi yeremiya
If they, if you study a little bit of the history behind them believing he was Jeremiah, it's because back when God raised up the Chaldeans, Babylonians, and they came and destroyed the temple. That was during the time of Jeremiah. And, and the Lord preserved Jeremiah and took him down into Egypt to protect him. He was not uh, killed during that, that takeover, nor was he taken into captivity. But at the same time, the Ark of the Covenant disappeared. And so the Jews to this day believe that when their Messiah, see, they still look for a Messiah to come. And they believe that when, before their Messiah comes, that Jeremiah, the prophet, will be raised up again to go show where he hid the Ark of the Covenant. They believe he hid it somewhere. And that's why they were thinking, well, maybe this Jesus is Jeremiah. Come back. So they began to look for uh, how, where he would direct them and overthrow the Roman government. They were all thinking in terms of political kingdom, but that's not the Christ. That's not who he is.
mbiri yake mukaitengapo kuti mubwerere kumbuyo ya yeremiya adali mneneri mmodzi amene ali wamphamvu kwambiri ndipo pamene aisraeli adatengedwa ku ukapolo nthawi imene babulo amabwera kukaphwasula mzinda wa yerusalemu yeremiyayo adali mmodzi mwa onse amene adatengedwa aja koma sanaphedwe nawo yani ndipo adali munthu amene adamudalira ndi kumawerengera ku mbiri ya amoyo okhalabe ku israeli ndipo ulemu wake pa utumiki wake momwe udalili udawapatsa anthu aja chidwi chonena kuti akhoza kupezeka kuti sangathe kubisikiratu kapena kusoweratu kotero kuti mmene amanena kuti akhoza kukhala mmodzi mwa munthu amene akhoza kudzabwera kutsogolo kwake kudzawombola aisraeli ku mavuto awo andale amene anali nawo mavuto amene adali nawo ambiri andalewo amaganiza kuti mmodzi mwa munthu wamphamvu amene akhoza kubwera kudzawombola kumene akhoza kukhala yeremiya nchifukwa chake enanso pa nthawi imeneyo adafunsirafunsira imeneyo kuti yesu khristu ndi ndani adanena kuti ameneyo mwina akhoza kukhala yeremiya adamu- ada- adawika chidwi chawo kwambiri m'maganizo awo pamphamvu ndi kuthekera kumene yeremiya ndi utumiki wake unali ndikuganiza kuti yesu ndi yeremiya If you preach long enough, you're going to find out the different opinions that people have of scripture and of Christ because people will come up and ask you, well, what about this? What about this? They're asking because Christ has not yet been revealed in them. There are just so many different opinions, even today, that we have to deal with. But the way to handle them is to do just like Peter. Be it known unto you. Let me declare unto you what has been made known unto me. Who has been made known unto me? It's by revelation. That's the only way. When you see a man preaching the gospel without compromise, you can tell, you know, that Christ has been revealed in him. That's why he is. And others that waffle, go back and forth, and uh, preach one thing one day and another another, that Christ has never been revealed in them.
mukakhala mukhoza kumaona ndithu anthu ambiri akulalikira uthenga wabwino monga momwe ulili ngati tingafike pa mulingo tikhoza kulalikira mwa mulungu monga mmene alili ndiye kuti khristu wavumbuluka mwa ifepo chimene chimavuta nchiona kuti anthu ambiri akhoza kulalikira chinthu china sabata ino chinthu china sabata yamawa chinthu chinanso mwezi wina chinthu china ali ndi mdera mdera mmene amalalikira mafundo zimene amazilalikirazo mukhoza kudziona kuti nchifukwa kuti alibe vumbulutso lakuti yesu khristu adavumbuluka ngati pa moyo wawo koma ngati munthu atakhala kuti akulalikira uthenga umene uli wopanda ah, kunyengerera monga mmene paulo petro analalikirira umene akunena kuti chidziwidwe kwa inu onse kuti ameneyo ndi yesu khristu ndiye kuti padalibe njira ina imene yesu khristu amene petro amalalikira adadziwikira kwa iyeyo ndikudzera muvumbulutso lokha ngati si vumbulutso limene munthu lidam- lidamfikira lomthandiza kuti adziwe nalo m- ambuye yesu khristu amene ayenekera kumulalikira monga mmene alili ndi ulemerero wake ndi mphamvu zake zo zimene alili monga mmene adayimira petro pa nthawi imeneyo ngati si vumbulutso ndiye kuti palibe china chilichonse chokhudzana ndi kulalikira yesu kumene kuli kukhaleko wopanda kunyengerera
We are around people every day that have a high regard for Jesus. In other words, they, they believe that, that he needs to be respected. And yet, they don't see him as he is in truth. I, I'll give you an example even of Muslims. They believe that Jesus Christ was God's prophet. So they have a high regard for Jesus, they say, and yet when they make their prayers, their very first pronunciation out of their mouth is that there's one God, Allah, and Muhammad is his prophet. They, they make Christ subservient to Muhammad. You see? So that's not it. That's another opinion. You see? But it's not the Christ.
tiwukhala pakati pa anthu amene amapatsa mulungu ndithu ulemu komanso pakhala pakati pa anthu amene amapereka ulemuso kwa yesu khristu amapatsa ulemu wa mtundu wina monga mmene mulevulo ya kumvetsetsa kwawo tingatengere chitsanzo mwa chitsanzo asilamu asilamu amanena kuti mulungu ndi mmodzi ndipo amamutcha kuti allah ndipo mneneri wake ndi muhammadi ndiye mneneri wake ndiye ngati mulungu ndi mmodzi mneneri wake ndi muhammadi ndiye kuti asilamuwo malingana ndi malingaliro wawo yesu khristu uja ndi ali kumapeto fa kwa iwowo mulungu nambala 1 m- nambala 2 muhammadi ndiye mneneri wake wa mulunguyo ndiye kuti yesu khristuyo ndi mneneri chabe kwa mulungu sindiye kuti yesu sali ndi ulemu umene ali nawo umene uchokera m'malemba kuchokera kwa anthu achisilamu yani awowo ndi malingaliro ndithu ndipo chipembedzo chilipo cha mtundu umenewo cha chisilamu koma pamene tilankhula zakuti anthu enanso ngakhala achikhristu amakhoza kulankhula za yesu amamlemekeza koma samlemekeza ndi ulemu umene buku lopatulika limamuonetsera kuti ndi umene iyeyo ali nawo
I don't know if you have them there. Uh, here in the United States, they call themselves Jehovah's Witnesses, but they're not really. That's their name, their title. But they will, they have a high regard for Jesus, but they believe he's a created angel that God adopted as Wow.
his son and then created the world through him. But they do not believe he is God. There's another opinion. You see, there's all kinds of opinions.
sindikudziwa ngati kumeneko muli nawo amboni koma kuno ku america tili nawo there are thousands here in malawi they are ev- in every corner every saturday knocking our doors trying to share with us what they believe Yeah.
so they are everywhere Yeah.
Pastor Ken, yeah.
Yeah.
iwowo ananena kuti a- ama- ana- ali- amapereka ulemu kwambiri ndithu kwa yesu ndipo kam- akamalankhula samanena kuti yesu khristu ndi mwana wa mulungu yani amanena kuti yesu khristu ndi mngelo amene mulungu adangomusanduliza kuti akhale mwana wake ncholingaliro ndi pamene mulungu alenge dziko lapansi athandizane ndi yesuyo kulenga dziko lapansi koma si mwana wake wa mulungu ayi iwowo anthu amenewo aka- ni ma- ni malingaliro ndithu amenewo opinion ya mboni za yehova ndiyo ndi imene ndiye tikamaona munthu wa mboni za yehova mmene amalingalira iye yesu khristu si mwana wa mulungu ndi mngelo amene adampanga adopt timadziwa kupanga adopt ngati mmene amakhala munthu wopanda mwana kuti akatenga mwana pena pake kuti mwana uja akulire m'manja mwake ndiye kuti akhala ngati mulungu adakatenga mngelo wina nikampanga adopt kukhala mwana wake kuti alange apolenga dziko lapansi iwowo ndi opinion and aliyense wamboni amakhulupirira amaona amamuona ndi kumkhulupirira yesu khristu molingana ndi opinion imene iyi But you can see our Lord here in verse 15 of Matthew 16 says, He saith unto them, But whom say ye that I am? See, people talk all day long about other religions. I get it. People come in and say, What do you think about this religion? What do you think about that? It's, it's a smokescreen rather than having to deal with their own soul and the question is, whom do ye say that I am? Who do you say that Christ is? I want to hear what you say. Not somebody else's, but you.
yeah, yeah. ndiye muone pa verse 15 la mateyo 16 ambuye yesu akubwera ndi funso limene akuti nanga inuyu mutani kuti ine ndine yani ndamva maopinion osiyanasiyana nanga inuyo anthu amakamba zambirimbiri apa tikhoza kukamba za zipembedzo kuti kodi chipembedzo ichi manena kuti yesu ni ndani chitiuza opinion yawo chipembedzo ngati chamboni chitiuza opinion yawo A- achisilamu atiuza opinion yawo kuti yesu ni ndani aliyense atiuza opinion koma funso ene nkhani si mmene chipembedzo chimaganizira zakuti yesu ni ndani koma nanga inuyo inuyo mmene mudzilenuyo yesu khristuyo ni ndani ndiye funso limene ambuye yesu adafunsana When I was in preacher's school, and I, and I didn't hear the gospel there, but we had classes, we had courses on different religions, what they, what they, be- what the Jews believed about Jesus, what the Mormons believed about Jesus, what the Seventh day Adventists believe about Jesus, what the Jehovah's Witnesses believe about Jesus. And, and they felt like we needed to know all about what everybody else believed about Jesus. And when the Lord was pleased to finally reveal himself in me, I looked back and thought, they, my professors didn't know who he was. And we were studying the Bible in the original language.
pamene ine ndinali ku sukulu ya ubusa tidali ndi mwayi woti tiphunzire ndi kusanthula mmene zipembedzo zosiyanasiyana zimadziwira za yesu khristu tinayamba kumaganiza zoti tifufuze ludi ayuda amati yesu khristu ni ndani nanga mamamos amati yesu khristu ni ndani nanga jehovah's witness amati yesu khristu ni ndani nanga mpi- chilichonse tidayamba kuzisanthula mzika pamodzipamodzi monga mmene zikumvekera kuti zimveke motero koma ngakhale profesa wathu amene amaphunzitsayo akamaphunzitsa sikuti amadziwa kuti yesu khristu uli ndani iyeyo koma pamene tisanthula malemba ndi pamene mupezeka funso limene lofunika kuti adziwe kuti kodi yesu khristu ndi ndani When I was raising our children and they'd been out and about and they came in and I wanted to find out the truth about where they'd been and what they'd been doing, when I'd start asking them, they'd start talking about their friends. They'd talk about everybody else and I'd have to bring them back around and say, no, I asked you, where were you? What were you ndi doing?
vana vako mucha ana ako aja akamabwera pakhumba paja kuti afika kuti anapita kuti ah, sungakafunsa abwenzi wawo kapena anzawo wayo kuti ananga anapita kuti ananga mnaona anapita kuti koma ine kufunsa nefunsa iweyo anapita kuti mwananga lufrandimva kuti iweyo unapita kuti andiuze kumene anapita yena And here we see the answer in verse 16. And when Peter says, be it known unto you, this is by revelation. This is the only way that one can truly preach the gospel without compromise. Peter said in verse 16, thou art, notice, the Christ, the son of the living God. That's pretty specific.
ndiye pano pa liyankho limene petulo anayankha kumuyankha mbuye yesu vesi yake la 16 ndipo petulo adayankha nati inu ndinu khristu mwana wa mulungu wa moyo limenemo ndimene palibe njira ina imene ikanatha kuthandiza kuti munthu adziwe chimene ndili vum- vumbulutso basi kuyankha kumene kuku ndi kwa vumbulutso kokha basi panalibe njira ina imene ikanatha kuthandiza kuyankha kuku kuti kumvekeke bwino moteromo yani
You think about those three characteristics. Thou art the Christ. What that means is Peter was declaring, you are the one that the Old Testament said was coming and would come. You are that one. You are the fulfillment of the Old Testament scriptures from Genesis to Malachi, the Christ. We're not hearing that today.
Christ.
Yeah.
Mm. mungathe kuona maonekedwe ndi makhalidwe atatu amene atchulidwa pamenepa muyankho limodzi lokhali the christ indulo yesu khristu ndinu khristu amene ananenedwa mchipangano chakale ndinu khristu amene analozeredwa mchipangano chakale wekera genesis mpaka na malaki khristu wake wolonjezedwayo amene anaperekedwa ndi kuneneredwa kuti ndiyeyo ndinuyo
You see, when Peter was preaching to the Sanhedrin, he was preaching to men who studied the scriptures, the Old Testament scriptures. These were theologians, and they were looking for a Christ. Even to this day, the Jews still are awaiting a Christ to come, but not, just not this one. Not this Jesus of Nazareth. But Peter, being a Jew, remember he's a Jew, he's saying to this Jesus of Nazareth, thou art the Christ. This is God in the flesh he's looking upon. How could he believe that, know it, other than it had been revealed?
petro amalalikira kwa anthu awa asenihedrini 70 anthu amene amayembekezera yesu sikuti nalake kuti adzabwera koma yesu amene amamuyembekezera anthu amene suyuyu amene watuluka wavumbulutsidwa ndi wa- wabwera apaya amene tikumulankhula pano petro ah. amayembekezera yesu amene ati adzabwera ndiye petro pawayankhula akuwawuza kuna kuti yesu khristu mnazarayo amene inu mudampachika ndipo pamene amalankhula zimenezi iwo samadziwa kuti akulankhula za yesu amene amamuyembekezera amakhala ngati iwowo akuyembekezera yesu wina sakudziwa zakuti yesu khristu ndakenda ameneyoyo amene wadziwika kwa petro koma mwavumbulutso
It's like today, we have people running all over saying, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. They're all looking forward to a second coming of Jesus. And yet, if you stand up, Brother James, and I do, and preach unto them the one who has come, the Christ, they're going to look at you like, we don't know who that is. They're all talking about the second coming, but they've never been taught the first coming and who he is and why he came and what he accomplished. They're looking for a Jesus who does not exist, all the while talking about he's coming, just like these Jews.
yonna wantu ambiri mbiri amene akulankhula yesu akubweranso yesu akubweranso yesu akubweranso koma nomukakhala ndikuamvetsetsa ndikuona kuti oti mwafunse za iwowo kuna kuti mukuti yesu akubweranso yesu akubweranso ngati kapena kuti sanabwere ngati kapena kuti akubwere amene adzabwere kapena kuti adzabwere ngati kapena kuti sanabwere
Next time you see a man standing on a street corner holding a sign that says repent or a sign that says the kingdom is at hand, uh, we have them here in Shreveport. There's, there's one gentleman that stands out on the same corner every day with a sign and shows it to people driving by. And if you were to go up to that man and say, you know, I see the words you have written here, but tell me a little bit about the Christ the Son of the living God that you say is coming, I dare say that you would hear an explanation that is completely contrary to the truth as it is in Scripture because they have a Jesus that wants to save everybody. That's why they're out there with a sign in the corner. They really believe that if they can just make enough noise and appear enough places that somehow they'll get some more people saved before the, the God finally shuts the gate. That's that's why you see them so zealous. They're zealous. They go around door to door trying to get one more because they truly believe that somehow God wants everybody saved and we got to be about it to try to get as many saved as possible. But that's not the Christ. He came to save his own. He came to save and redeem a particular people and he is saving them. He has saved them at the cross and he's drawn them by his spirit of grace. That's the Christ.
pali anthu amene amalemba zikwangwani kunonso ndina wina wake ndi tukulu wina wake amene akakuona vala chikwangwani chake amasonyeza wanthu chikwangwani chimene amanena kuti lapani kapena mudzamuonongeka Eh, lapani tsiku ndi tsiku ndithu ndiyo kapita kumene kuchako ukamufunsa kuti kodi tatitamondo za yesu khristu amene ukuti akubwerayo anthu alape akapanda kulapa aonongeka yankho limene amayankha ndilosiyana kwatatu ndi yesu khristu amene ali m'malemba amene tikuti anabwera palibe chilichonse chofanana yesu khristu ameneyo iye amalalikira yesu khristu amene uja ndi yesu uja woti ah, akufuna kuti iyeyo amthandize kupulumutsa wanthu chitseko chisanatsekeke kuti akabwera anthu angadzalangike Eh, yesu wake amene akukanaenda ameneyo ndipo anthu ake ndiwakhama anthu ake ngolimbikira anthu ake amapita anthu ake ndajaona kuti amakhala ngati a- agwirire ntchito mulungu kuti mulungu jo kubzera mwa iwowo apulumutsa anthu amene akhoza kupulumuka angadzalangika anthuwo chifukwa maganizo opulumutsa anthuwo ndi ntchito yonse ili m'manja mwa iwowo ndiye amaenda khomo ndi khomo kuti basi lero ndiye tapezako anthu mwakuti lero lero ndiye tapeza anthu mwakuti akamapanga choncho amakhala ngati akupanga kuti mfumu wa mulungu uja yesu khristu uja akumuthandiza opulumutsa anthu yesu khristu amene ali m'malemba anadza ku dziko lapansi anadza kudzapulumutsa anthu ake ndipo anawapulumutsa mu imfa yake yapatana anawalungamitsa amene adauka kwa akufa ndipo tsiku ndi tsiku anthu akewo ndiwoti akudza kwa iye mwa mzimu woyera sikuti ndiwochitesoseka kuti munthu wina akanena kuti mmodzi wa iwo adzatayikapo palibe amene adzatayika ifa anabwera kukapulumutsa anthu ake amene iye anawaferapo The apostle Paul wrote that to the Romans there in Romans 10 in speaking of, of his brethren according to the flesh. He's talking about the Jews and he says that they might be saved. Can you imagine, Brother James, going into an established congregation there in Lilongwe that believes that they're already saved and to preach to them that your heart's desire is that they might be saved. And he says, I bear them record that they have a zeal. Brother James, you're back.
Back, back, let's go.
Excellent. Well, I was just saying they have a zeal for God, but not according to knowledge. Paul's speaking there of, of the Jews. And that, that could be said of, of those of our generation. They speak of Christ, they have a zeal, they're very zealous, They think they're doing a good service, a good work, and yet they have not the knowledge of God. That's in Romans 10 verses 1 through 4 actually.
ma paulo adalankhula za anthu ngati amenewa kwa roma chapter 10 verse 1 kukalekera verse 4 kuti anthu a mtundu umenewu sikuti ndi anthu opanda khama iyayi sikuti ndi anthu aulesi iyayi abale kufunitsitsa kwa mtima wanga ndi kupemphera ndi pemphero langa limene ndiwapempherera kwa mulungu ndilo kuti apulumuke pakuti ndiwachitira u- ndiwachitira iwo umboni kuti ali ndi changu cha kwa mulungu koma si monga mwachidziwitso pakuti kusadziwa pa- pa- pakusadziwa chilungamo cha mulungu ndipo funa kukhazikitsa chilungamo cha iwo okha iwo sanagonje ku chilungamo cha mulungu pakuti khristu ali chimaliziro cha lamulo kulinga ku chilungamo kwa amene aliyense akhulupirira tsono anthu amene wawa amakhala ndi changu ali ndi chilichonse chimene chimaoneka kuti ndi amphamvu ndi wochitachita koma changu chake si chakuchidziwitso cha mulungu yayi
And you can see in, in Romans 10:3 what is the subject of their ignorance. They they might talk of Jesus, but they being ignorant of God's righteousness, that means how God can be just to justify and go about to establish their own righteousness. How many that use the name of Jesus, but they promote their own righteousness. They believe that salvation is a cooperation between them and their Jesus. And he says, has not submitted themselves unto the righteousness of God. There's only one righteousness that God has ever accepted for the salvation of his people, and that is that which Christ came and earned and worked out, and he imputed there at the cross. Period. That's it.
iwo wokha amafunitsitsa kuti ake chawo cha iwo cha powo kuti tikachita ichichi chimene mulungu achikonde tikhoza kupulumutsidwa chimenecho ndi chilungamo cha ntchito zawo komanso ndi chilungamo chimene mulungu ali nacho chopulumutsa fa mulungu ali chilungamo chake chimene ife tiyeneka kuchigondera chilungamo cha mulungu
See, when Peter was saying, Thou art the Christ, the Son of the living God, he was saying what Paul says here in Romans 10 4 Christ is the end of the law, the fulfillment of the law for righteousness to everyone that believeth. What he's saying is that anyone that truly has had Christ revealed in them, they're not talking about their works. They're not talking about their sanctification. They're not talking about their justification as far as having done this or that to be justified for God. They're speaking of Christ alone and his work, what he accomplished.
Pamene- pame- pamene petro amanena kuti inu ndinu khristu mwana wa mulungu wamoyo amalankhula pamene akunena kuti khristu ali chimaliziro cha lamulo kulinga ku chilungamo kwa amene aliyense akhulupirira kuti khristuyo ndiye malekezero amene pathera malamulo kuti tsopano chilungamo cha munthu pamaso pa mulungu akhale yeyo yesu khristuyo oseninso chilamulo ayo That's how Peter introduced his message there to the Sanhedrin. Be it known unto you. And this is the message that we without compromise declare. How that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. That's our testimony. What causes us to stand whole before a holy God? It's by one name, one work, one righteousness, one justification, and that of God in His Son. Period. Nothing else. Nothing more, nothing less. Anybody talks about anything else is talking out of both sides of their mouth and they don't know what they're talking about. It hasn't been revealed.
uwu ndiwo uthenga amene petro adayima nawo ndiwo uthenga amene petro adaulankhula zindikirani verse 10 chapter 4 cha machitidwe zindikirani inu nonse ndi anthu onse aisraeli kuti mdzina la yesu khristu mnazarayo amene inu mudampachika pa mtanda amene mulungu adamuukitsa kwa akufa mwa iyeyu munthu uyu uyuyu ayimirirapo komanso pano pamaso panu wamoyo ndi uthenga wokhawo chilungamo chokhacho ndi ulaliki wokhawo ndi chilungamo chokhacho ndi mapemphero okhawo ndi kene kalikonse kokhako kamene tikhoza kuima nako pamaso pa mulungu wopanda dzina limodzi lokhali la yesu khristu kuyima kwathu pamaso pa mulungu kuli kopanda maziko ndipo nkhosathekanso kuteka komwe koma ndi dzina la yesu lokhale amene anthu adamupachika ndi kumupha ndipo amene mulungu adamuukitsa kwa akufa ndilo khalo limene ife tiyima nalo tikhoza kuyima nalo pamaso pa mulungu amoyo I get regularly young men writing me and asking me where it is that I would recommend they could go to school to learn how to preach. And I tell them, I, I didn't learn, I learned to preach in a preacher's school, but I didn't learn to preach the gospel. There's a difference. You can stand up and, and flap your jaws and talk with a Bible open, but that's not preaching the gospel. This gospel that Peter stood and declared, he didn't learn in a Bible school. He didn't learn in a synagogue. He learned from Christ himself. And that's what, what the Lord said to him back here in Matthew 16 and verse 17. Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. When you hear a man clearly, plainly, without compromise, preaching the gospel of Christ in a way that is contrary to what the world, religious world is preaching, and but according to the word, one thing can be said, only God himself revealed it in him. That's it. He learned it through God's word.
ndipo landilene makalata ochokera kwa anthu ambiri wondipempha ndingapange bwanji kuti ndipite ku bible school kuti ndikakhoza kuphunzira pa mulungu wonga mmene mumapangiramo ndiye ndimawuza ona kuti inetu ndili paviri ndidapita ku sukulu kaphunzira kulalikira mawu a mulungu ndiye ndinkalalikira koma sindinapita ku sukulu kaphunzira kulalikira uthenga wabwino Ayi. koma kumatheka munthu pita ku sukulu kaphunzira kulalikira mawu a mulungu ndikumapeza kuti umasanja mawu a mulungu kumalalikira anthu kumamva koma nazo zikafika pa uthenga wabwino palibe munthu angathe kupita ku sukulu ukaphunzire fa uthenga wabwino ulibe sukulu uthenga wa mulungu wabwino umafika kwa munthu mwavumbulutso ndi mmene petro akulankhulira pa mateyu aja chapter 16 mvesi yake ya 17 ati ndipo yesu adayankha iye nati ndiwe wodala simoni pala jona pakuti thupi ndi mwazi sizinakululira ichi koma atate wanga wakumwamba ndi pamene mungauthe kuona kuti uthenga wabwino umene uli uthenga wa- umene timayenekera tikhale nawo tikulalikira wopanda kunyengerera umene tingayime nawo ndi uthenga wobwera mwavumbulutso umene tingaulandire mwavumbulutso osati umene tikaupunzira pochito pita ku sukulu umenewo si uthenga wabwino amenewo ndi kuphunzira kulalikira mawu a mulungu koma uthenga wabwino umabwera mwavumbulutso Even back here in Acts 4, and we're going to have to draw a line and come back to this, but when- in verse 13, you notice it says, when they saw the boldness of Peter and John, where did that boldness come from? The Spirit of God. And perceived that they were unlearned and ignorant men. That doesn't mean Peter and John were stupid. You read some of the epistles that John wrote, the writing is clear. You, you look at some of the, the, the epistles that Peter wrote. They weren't illiterate. It's not that. But when they say unlearned and ignorant men, it means that they hadn't gone to their rabbinical schools. You're going to find the same thing. People are going to ask you, well, now, how, where did you get ordained to preach? Did- What school did you attend? The only answer we can give is the school of Christ. And they're going to treat you like, they're going to treat you like unlearned and ignorant men. Oh, you don't have a certain.
and then You don't have a certificate to hang on the wall? You know, that's all they look for. What degree do you have? Don't have one. Oh, okay. But you notice the answer. It says they took knowledge of them that they had been with Jesus.
vesi 13 ati koma pakuona kulimbika mtima kwa petulo ndi yohane ndipo zindikira kuti ndiwo anthu wosaphunzira ndi wopulukira kulimbika mtima kwa petulo ndi yohane kudachokera kuti chifukwa cha ku- mzimu woyera amene adali pamoyo wawo ndi amene amapatsa kulimbika mtima ndi kuyima ndi kulankhula mawu amene taona aja kuchokera mawu amene ajawo koma akuti powaona kuti adali anthu osaphunzira ndi wopulukira sikuti apapa kutanthauza kuti kupulukira ndi kusaphunzira uku zikuonetsa kuti ndi anthu aja adali mbuli zosadziwa kulemba ndi kuwerenga ayi adali anthu odziwa kuwerenga adali anthu odziwa kulemba monga mmene anthu amakhalira komano chimene chinawapangitsa kuti anthu awa akhale alembedwe kuti ndi anthu opulukira ndi mbuli ndi mmene anthu amafunsira mapepala amaphunziro wokhudzana ndi zimeneyo yokuchita ngati munthu ada- mulungu adafunsa kapena anthu adakufunsani inuyo ubusa wanu mnakaubvunzira kuti ndi zimene mafunso amafunika kwambiri amene anthu amathamangira kuwanani kuwafunsa ubusa wanuwu mapfunziro ake mnakachitira kuti ubusa wanuwu satifiketi yake mnakaerengera kuti ubusa wanuwu mulini mapfunziro okula motani ndi zimene ama ndiye mgadzana naona kuti ah no ndinaphunzitsidwa mwa mzimu woyera ndi ambuye mwavumbulutso angoti ii basi awawa ndi anthu olira zibusa wamba omwewa Ne? satithandiza amama iyayi koma pamene motchula kunakuti ndili ndi diploma ndinapita kwakuti ndiye ndakatenga digiri ndinapanga mwakuti amati ya munthu ameneyo ndi amene angatithandiza ameneyo ndiye kupulukira uku kumene kuli apa ndi kupulukira kopanda certificate kumene he, Pe- petro adali nako koma mukakuyang'ana kukuoneka kuti kupulukira kopanda certificate kumene ali nako adalalikira molimbika mtima ndi mthenga wake umene adalalikira wopanda kunyengerera chilichonse ndipo adadziwa kuti adadaya pakhala ndi yesu Well, there's much more, but our time's getting away. We'll come back to this next time, but it's by revelation. That's, that's the point. Uh, in his message in Acts chapter 4 and verse 10, what is the revelation? I, I, I had three points here we never got to, but it's, it's of Christ crucified, Christ prophesied, and Christ glorified. Those three things are in Peter's message from chapter, from verse 10 down to verse 12. Christ crucified in verse 10. Christ, Christ prophesied in verse 11, because when he talks about the stone that was set at naught of you builders, that was prophesied in Psalm 118. And then Christ glorified, where he said, this same stone has become the head of the corner, and there is salvation in none other. So there's your, there's your three points out of Peter's message that he introduced. Christ crucified, Christ prophesied the fulfillment of all Old Testament prophecy, and Christ glorified. He accomplished exactly what God the Father sent him to do.
vumbulutso likuchokera kuti vumbulutso likuchokera mapoints atatu awa amene ndinayika apa ngakhale sindatenge nthawi yokwanira kuwalankhula koma verse 10 ndi yesu khristu wopachikidwa kumene kuchokera vumbulutso christ crucified yesu khristu wopachikidwa uh, number two yesu khristu wolonjezedwa christ prophesied yesu khristu wolonjezedwa verse 11 uh, pali mawu pamene popo verse 11 yomweyo verse 12 yesu khristu wolemekezedwa yesu khristu wolemekezedwa verse 11 yomweyo uh, ndi pamene pali mfundo zitatu zimenezi zimene kukuchokera vumbulutso limene limatipatsa ife uthenga umene timalalikira opanda kunyengerera kapena kuopa kapena kusanganiza china chilichonse chochititsa mantha kapena chimene chikhoza kutipangitsa ifeyo kulalikira mopanda kunjenjemera ndi yesu wopachikidwa verse 10 yesu wolonjezedwa ife adalankhulidwa kuti ameneyo ndi mwala wapangodya ndipo inu mudawukana verse 11 12 yomweyo ndi yesu khristu wokwezekedwa christ glorified All right. Well, I'll turn it back to you. Thankful that the Lord, in spite of the little hiccups, we, we were able to be able to meet around His Word again today.
kwa lero lino tisiyana pamenepa ndipo ndibwezera nkhani imeneyi kwa inu kuti tikatseke kumaliza kwa tsiku la lero may god bless you we are so blessed we have been so much blessed in Acts chapter 3 i mean chapter 4 uh, this part of uh, preaching the gospel without compromising uthenga wabwino ndithu kulalikira and uh, there are so many things we have we are learning each and every time